iyi mwumva ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri munsi wa gatanu itariki y'icumi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanje aloise bigirimana uyu ukaba ari umwanya waca ikiganiro muri isanga ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika buri munsi kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu tukaba tugiye kuganira ku bijyanye no kunywa ibiyayura mutwe cyangwa ibiyobyabwenge mu kinyarwanda ku bakenyezi kunywa rero ibiboreza cyangwa ibiyobyabwenge ni bimwe mu bibangamira iterambere muri rusange ndetse n'iterambere ry'abakenyezi naho batari ku rugero rumwe n'abagabo mu gukoresha ibiyayuramutwe amagara y'abakenyezi arabangamirwa cyane kurusha amagara y'abagabo benshi muri abo bakenyezi baca bajya mu ngeso z'ubusambanyi ariko kenshi iyo havuzwe kunywa ibiyayuramutwe benshi baca babona urwaruka n'abagabo bakibagira ko n'abakenyezi ibyo bintu bibabako ibyigwa byagizwe n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku iterambere pnude byerekanye ko abagore banywa ibiyayuramutwe batitabwaho naho batitabwaho rero ingaruka kuri bo ziraheza zigatandukira imiryango yabo irimwo n'abana bavyara muri kazoza ibihe by'umutekano muke byahitiye mu burundi byagiye bira no hamwe n'ubukene murambabarira bwabaye ndanse mu miryango itari mike ukubura akazi ukutajya mu mashuri ugufakara ku bakenyezi hamwe n'ibindi ni bimwe bituma iyo ngeso igwirirana mu bakenyezi muri make abakenyezi bihereza ibibaboreza canke ibiyaruramutwe babandanya biyongera ndetse baranaboneka mu miryango yo mu gihugu hagati mbega hoba hari kiriko kirakorwa kugira abo bakenyezi bafashwe mu Burundi rero hariho rimwe mu mashirahamwe ariko arakorera muri ico gisata kugira arabe ingene bofasha abakenyezi nk'abo iryo shirahamwe rero ni mipareke umutumire rero wacu muri iki kiganiro cyo kuri wa gatanu ni meranse ntaho mpagaze ajejwe imigambi y'imigwi yo kwiteza imbere y'abakenyezi muri iryo shirahamwe mipareke meranse mwiriwe yego turabashimiye kubona nkwigoye mukareka ibyo mwari kujyamwo mukemera mukaza kwishyura ibibazo by'abanywanyi
yego cyane yego mu ntunge ndababaze tugitangura mutubwire ishyirahamwe mipareke iryo ari ryo aho rikorera ndetse n'ibyo rikora muri rusange
murakoze cyane ishyirahamwe mipareke ni ishyirahamwe ryigisha amahoro no kunywanisha ni minisiteri pe ere konsirasiyo sibakuwa ryatanguye ibikorwa byaryo igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu kubera twari mu gihe cy'amatati akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo iryo shyirahamwe naryo riterere mu kunywanisha abenegihugu icyo gihe byarakoze ibikorwa bitandukanye no mu ntara zitandukanye ariko igikorwa cyane cyo kwitaho byihariye abakenyezi iryo shyirahamwe ryatangiye ibikorwa byaryo mu bihumbi bibiri n'indwi mu kwezi kw'icumi hanyuma ritangurana ibikorwa n'ayandi mashyirahamwe atandukanye ayo mashyirahamwe nayo akaba ubu ibikorwa bikaba bikorerwa mu ntara zigera kuri ndwi hamwe no mu makomine mirongo ibiri n'atatu izo ntara nazo ni ngozi kayanza itega rubanza mwaro karuzi na muranza amakomine nayo uwo mugambi ukorerwamwo ni amakomine ya muri ngozi ni muri nyumba ngozi nyine nyamurenga kiremba ruhoro muri karusi ni muri ruhiga rugenyuzi shombo igitega ni igitega mutaho eh, giheta Mhm.
ikirasazi ngaza bugendana hanyuma imwaro ni muri komine nyabihanga muramvya ni muri komine mbuye na kiganda hamwe no muri komine bukeye bubanza ni muri komine bubanza musigati mpanda ugazi mu kayanza ni muri komine muhanga ngaho rero aho mipareke ikorera ivyo bikorwa Ndumva mukorera mu bice byinshi bitari bike mu gihugu cy'u Burundi. Ikiganiro cy'uno munsi twagihariye abakenyezi kandi dufise eh, ijambo turiko turiraba ko n'ibijanye n'ibiyayuramutwe mu bakenyezi muri iryo shyirahamwe ryanyu icyo kibazo mugikora ko gute canke byifashe gute ku bijyanye n'abakenyezi banywa ibiyayuramutwe
Mm, murakoze cyane Eh, ibyo bikorwa mu kugira tubikore ko tubicisha mu mugambi w'imigwi yo kwiteza imbere uwo mugambi w'imigwi yo kwiteza imbere umugwi wose ugirwa n'abakenyezi bari hagati ya cumi na batanu na mirongo ibiri hanyuma abo buri yinga barakorana bakagira akanama bakiyungunganya mu by'ubutunzi mbere bakaziganya udufaranga duke duke bakongera bagahana ingurane mugabo hambavu yaho bakongera bakavugana ibibazo bihanze ikibano hanyuma umugambi w'imigwi umaze kujyaho harajyaho urundi rwego ruri hejuru y'imigwi twita urwego rw'imuzamigwi cyangwa intergroupement mu gifaransa urwo rwego rero nibwo ruca ruserukira abo banyamigwi ni ukuvuga urwo rwego rugirwa n'imigwi iri hagati ya munani na cumi izo urwo rwego rumaze kujyaho nabwo haragera igihe rukagira icyo twita urunani cyangwa federasiyo ikorera ku rwego rw'intara Mm.
we nk'ubu rero dufise inani ziri mu ntara zimwe Mhm.
Eh, tukaba dukorana n'abakenyezi bashika ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu n'amajana atandatu na mirongo itatu na mirongo itandatu n'umwe Ego nta guciriyemo nta- nta guciriyemo nagira ubwire ko utubwire ibijyanye n'ibyo byo kuyayuramutwe ingene muri ko murabikora
ego ego ego ni ukuvuga rero bamaze kuza barakorana baratanga amaraporo hanyuma bose bagatanga amaraporo barabye aho baba niho rero mu maraporo batanga ikibazo basanze kibangamiye ikibano kibangamiye aho basanzwe baba ari ibi bintu by'iyayuramutwe inzoga zitemewe n'amategeko za kanyanga n'izindi ivyo bintu basanze biri mu bibangamiye cyane ikibano kandi ingo nyinshi zisambuka abantu bakaba mu bukene bivuye kuri ibyo biyayuramutwe ibyo rero bimwe biranywa abagabo ibindi bikanywa abakenyezi ubwabyo nta nta wuzi icyo bivako mugabo biri mu bintu bisinzikaje ikibano aho rero abakenyezi nibo bavuga bati mbega none kw'ibi bintu tubona bibangamiye amagara yacu bibangamiye ubutunzi bw'imiryango bibangamiye abana bacu hoko gwiki kugira ngo ibi bintu bigabanuke ni muri iyo nzira rero haronderwa icokorwa kugira ngo hage- bigabanuke cyane bishobotse bihere rwose murakoze muri izo ntara zose mukoreramwo hari ibitigiri muba mufise mumaze gutororokanya by'abakenyezi mwasanze bari basinzikajwe n'iyo ngeso yo kunywa ibiyayuramutwe
mu by'ukuri ibitigiri biragora kubera eh, biragoye cyane mugabo biramaze kwibonekeza ko hariho abakenyezi nabone ba- usanga bisuka muri uko kunywa ibiyayuramutwe cyane cyane nk'abapfakazi cyane cyane abantu bari mu miryango ikennye cyane urasanga abo bantu bari muri ibyo bintu ugasanga barajya mu nzoga zo kuborerwa rwose ugasanga by'ukuri ubuzima bwabo bwifashe nabi ku buryo bw'uko mu gikorwa twakoze cyo muri iyo migwi eh, twasanze ni imigwi ishika igihumbi eh, igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi n'itandatu hose ingorane nyamukuru ba- ba- bashikiriza bavuga yuko ibi nzoga zitemewe n'amategeko ibi biyayuramutwe ari ikibazo gikomeye gikomeye ku miryango gikomeye ku bakenyezi gikomeye no ku bana
Ego ikiganiro ni muri sanga ni ikiganiro giha abanywanyi kugira ico bashikirije bivanye n'ico tuba turiko turavugira ko umutumire ni Melance ntaho mpagaze ajejwe imigambi migwi yo kwiteza imbere y'abakenyezi mu ishirahamwe Mipareke turafise umunywanyi kuri telefone yifuza kugira ico ashikirije canke icabaza Samuel mwiriwe
Mwiriwe neza.
Samuel muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
Jewe ndi mu Burundi mu ntara ya Ruyigi.
Ego
Oh, jewe mfise akabazo kwe- kubera ko eh, mu mihingo myinshi hariho abakenyezi cyane cyane usanga bafata ibiyayuramutwe kiretse ko bashobora kuba ari n'abapfakazi bashobora kuba ari n'abubatse ugasanga umukenyezi runaka yataye umutwe kuri izo biyayuramutwe aba yafashe ugasanga mm, no mu rugo ntihirwe- ni lazima mu rugo ntibeza bigende neza ngomba kubaza ati mbega muri ko mutegura iki kuri abo bakenyezi mbega ni iyihe ngingo yofatwa kubera ko ari umuntu adashobora kumva adashobora guhanurwa ugasanga ari umugabo wiwe afashe ingingo yo komoka mbega muri ko mutegura iki murakoze
Ego Melance mwamwumvise tubasabe mu mwishure
Mm, arakoze cyane ni by'ukuri nawe ari mu babibonye yuko abakenyezi n'abandi bantu bisuka muri ibyo bijyanye n'ibiyabibamutwe mugabo aho bigeze si igikorwa gikorwa n'umugwi umwe ubwa mbere ni uko abakenyezi ubwabo babona ko ari ingorane icyo ni igikorwa cya mbere gishobora gutuma ibyo bintu bigabanuka ikindi ni ni ibintu bikorwa hifashishijwe abajejwe intwaro abajejwe umutekano kuko ubwa mbere hoho ni ibintu bitemewe n'amategeko amategeko y'igihugu ntabyemera hanyuma rero abantu nabo ku giti cyabo barafise uruhara barafise uruhara kugira ngo babone ko ibyo n'aho babyisukamwo ari ukwiyahura kwiyahura kw'imiryango ni ukwiyahura eh, kwe- kw'aba- kw'ababikoresha icyo rero yababwiye abanyati ariko hakorwa iki ni uko amashyirahamwe ariko afasha agashyira hamwe abakenyezi hanyuma bakabereka amabi y'abo bakenyezi eh, y'ibyo byo kunywa eh, ibiyayuramutwe hanyuma mu byakozwe nka mu ntara ya gitega abakenyezi ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu baragiye hamwe barava mu makomine atandukanye baragira urugendo berekana amabi akorwa eh, n'abanywa ibyo biyayubamutwe baravyiyamiriza ku buryo bw'uko intwaro nayo ari igikorwa yashyizemo ingufu nyinshi cyane nabo bagakora n'abajejwe umutekano ugasanga rimwe mu iyinga barafise umunsi wo kurwanya no gusesa ivyo biyayuramutwe ni igikorwa rero gikomeye bisaba ko twese duhaguruka tugaterera
Ego murakoze turafise uwundi munywanyi kuri telefone François mwiriwe François muratwumva neza muhagarare neza Al- ndabumva neza Ego murihe mwifuza gushikiriza iki
ndi mu ntara ya gitega muri komine buravyo Ego
Eh, ikibazo bariko baravuga ko cyuyayura mutwe nta kintu nakurikiranye ego
ariko nagomba kubaza mm
kubera iki none bavuga ngo abajeje umutekano babafashe kugira ngo izo nzoga bazigwanye mugabo ugaca usanga bo nyene hagati yabo hariho abazinwa kandi ugasanga amategeko ntabakorerako uwo mutumire wacu hari ico yoba biziko canke nimba biziko ikintu agiye gukora iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare bo hagati yabo ugombye kuvuga bande
aba bajejwe umutekano nyene hari abantu usanga babinwa naho ugasanga mbere barashikiye no kubidandaza
Ego reka duha akanya Melance ntaho mpagaze agira ica kwishuye Melance mu mwishure
ego na numvise ikibazo cyiwe mu by'ukuri umuntu avuze gutyo nibaza ko ah, ntiyoba aba- yoba ashyizemo ikintu cyo kurenza urugero harashobora kuboneka umwe umuntu umwe n'uwundi ah, nawe nakisuka muri bene ibyo bintu muganga ntawuvuga ko ari urwego nibaza ko eh, ru- ru- ru- rukorera muri ibyo bintu ariko igihambaye ni iki igihambaye ni uko abarundi abantu twese abakenyezi abashingantahe abapfasoni aba- abantu urwaruka tubona ko ibi bintu ari nga- ari ingorane kandi bishobora kutuzo- kutuzanira ingaruka mbi mu minsi atari myinshi hanyuma twese tugahaguruka tugafasha kuko tuvuze ngo byokorwa n'abajejwe umutekano gusa cyangwa abajejwe intwaro gusa twaba twihenze cyane ni ikintu twese dutegerezwa kugira icyo duterereye yaba amashyirahamwe baba abajejwe intwaro baba abajejwe umutekano baba n'abenegihugu aho bari hose ni kugira ngo dushobore gushyira ku ntambwe ishimishije rero avuze ati icyo turiko turakora twebwe mu ishyirahamwe dusanzwe nkoreramwo kimwe ni uguhimiriza abakenyezi kuko burya abakenyezi nibo shingiro ry'umuryango icya kabiri ni uguhimiriza inzego aho ziri hose kugira ngo uwo ari we wese agire icyo aterereye
urakoze radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga reka tumire amate gatoya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga amabi ava kunywa ibiyaruramitwe mu bakenyezi umutumire ni meranse ntaho mpagaze hagejwe imigambi mu- y'imirwi yo kwiteza imbere y'abakenyezi mu ishyirahamwe mipareke turafise umunywanyi kuri telefone jean luc mwiriwe
Ngiriwe ego muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
nitwa Jean Ke mpagaze mu Rwanda
ego alo
turabumva turabumva jean luc telefone iramucikanye ingaruka rero ego turafise uwundi munywanyi kuri telefone gilibere mwiriwe
Allo?
wi mwiriwe mwiriwe
yego mwiriwe ego gilibere muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
bo je mpagaze mu kayanza nawe gise ico mpera kwa kujya publication muhemu washize kuri voix d'Amerique
Ego turiko tuvugana ku kibazo c'ibiyayuramutwe mu bakenyezi nimba ufise ico kivuga ko ijambo ni rwawe
bo ni kuri ivyo bintu hari ahantu henshi ukunda gusanga biri alo Mhm.
Eh, hari ahantu henshi ukunda gusanga biri ariko gusa uko ukunda gusanga mu mico y'ikirundi canke se mu mico y'abakenyezi ukunda gusanga ata gaciro bibaha canke se ngo bigira akamaro bagira usibye kubazanira ingaruka mbi muri bo Ano?
Ego turabumva bandanye
Eh, hanyuma ni ukuri hari aho nari maze gutembera ni ibintu usanga biteye agahinda rero gutembera ahantu mpura n'umukenyezi umwe yigeze kuba afata iyarura mutwe Mhm.
ku bisanzwe uravye inyifato n'ukuntu asigaye ameze yari umuntu kabisa yari ameze neza atarabitangurizwa ibintu ariko gusa kuva aho abitanguriye urabona ko ata ata kintu umuntu yomwitegaho kirekire reka Ndashaka tu- kuvuga ati, tugusabe ubu tugusabe abantu ba- tugusabe ubwire ko ugira ico ushikirije canke ikibazo cane cane ikibazo
Eh, umuntu agira yo ishikirize najya- ntange intererano kuri iki kintu ati none se ko uno munsi abantu b'ababyeyi aribo tuba duteze ko impanuro ku- kuri twe rwaruka ati none ko uno munsi aribo basigaye batanga akarero kabi bigende gute ati ni ikihe kintu muri kazoza hano ariko barafashe urwaruka ku bisanzwe bari bwese bari bakwiye kuva hasi bakaraba nyine ibyo bintu birandurana n'imizi mu bantu b'ababyeyi kubera ko hano ni ni umuco uda- utabereye
Ego, ngira ni nko kumwunganira sinzi ko Merance ari ico yovuga.
umva by'ukuri nawe ntiyatanze intererano mu kuko icyo by'ukuri eh, nibaza abantu twotangura kwiyumvira ni uko nibyo ababijejwe bogira icyo bakoze ariko na twebwe aho duherereye tuga- tugaterera tukagira icyo duterereye kuko mm, buriya igihugu eh, kugira ngo cyubakwe gibihera mu muryango imiryango yari imaze gusambuka murumva ko n'igihugu kiba gisambutse ni ukuvuga ko nimba tugeze ahantu ibi biyayuramutwe bisambuye ingo bigasambura imiryango bigasambura abana ni ukuvuga ubukene buca bwinjira hakaba ingorane nyinshi cyane rero kugira twubake kugira twubake igihugu cyiza twubake imirya- imiryango myiza ni uko twese twogerageza tugahanura abakuru b'amashengero bakagira icyo bakoze abakuru b'amashyirahamwe agaterera gutyo kugira ngo turabe yuko by'ukuri two abantu ibi bintu bobigendera kure kuko ni ibintu bibi cyane tutabiraze neza bishobora gusiga by'ukuri bishobora gusiga ibintu kure nicyo nicyo numva kandi ndamushimiye cyane kuko nawe ne ndumva ko yagerageje gutanga icyiyumviro cyiwe Arakoze ikiganiro muri Sanga giha umwanya munini abifuza kugira ico bashikirije kuko na nyabuge ikiganiro ni icanyu. Turafise Rola kuri telefone Rola mwiriwe.
Ragize mwiriwe, Rola muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
eh, duhagaze mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi.
Ego.
Eh, hanyuma twebwe ku bijyanye n'ibi by'uko abakenyezi usanga bakunda kunywa ibiboreza cyane na cyane cyane ugasanga byananiye n'imibereho tubirabye dusanga ari ibintu biha isura mbi cyane mu kibano cy'abantu unaretse mu muryango aho baba babanye n'aba- n'abafasha babo ariko no ku ba- no ku bana bakiri bato biragira ingaruka mbi cyane
Mm.
bavuga duti ko bakwiye kuraba uko byogenda kabisa abantu b'abakenyezi kabisa bakagira n'amaburiburi urugezo cyane nimba ba- ari abantu bafatwa n'akanyota bakanywa bakaraba ukuntu ibintu by'ibinyobwa byabo byokama bibasanga imuhira kugira ntibaze kunywera aho abantu babona kuko nk'ubu urashobora kubona nk'umuntu w'umumama ari saa tatu saa yine ugasanga ari mu kabari none wumva ariko aranywa saa yine n'umugabo nawe nk'umuri hari nawe usanga nk'umugabo ari imuhira wumva byose neza ni ukuvuga urugo uca usanga rwubatse nabi cyane kubera akaborego
Wewe mu majambo make wifuza yuko baborererwa muhira?
Nta- ntabwo naho nyine ari ukuborerwa ahubwo no kuvuga ati mu- mu- umudamu akabwira umugabo ati burya jewe numva nari nyotewe hanyuma akagenda akamugurira nk'icupa rimwe canke amacupa abiri akamusanza muhira mugabo iyo bibaye bigashika umugore akaja ku kabara akageza saa tatu saa yine urumva ko ari ibintu biteye isoni cane
Ego Melance ntaho mpagaze yabumvise Melance uwo muntu hari ico mumubwira.
mu by'ukuri ndumva arumva ko ari ikibazo kigoye mugabo muko nibaza ko icyo igihambaye cyane si ugutuma urutoke abantu igihambaye cyane ahubwo no kuraba ingaruka z'ibi bintu aho zishobora kudushitsa haba mu muryango cyangwa mu kibano cyangwa mu gihugu kuko tugumye tuvuga ngo aba a aba a abakenyezi nabo barashobora kuvuga bati nyabuna abanywa byinshi cyangwa aba a- ibi- ababifisemo uruhara runini ni abagabo ntabwo rero twaba turi ko nibaza ko nta kintu kinini byodufasha mugabo ingaruka uwo ari we wese akwiye kuraba kuko yaba ubuzi- ubinywa yaba utabinywa ingaruka zitegerezwa kudushikira nicyo gituma rero dukwiye kuraba cyane ingaruka gusumba ibi bintu bitemewe n'amategeko nta kamaro ka- karimwo ko kuvuga ngo babinywere muhira erega uretse n'ibyo n'amagara yabo usanga nayo nageramiwe kuko usanga by'ukuri atifashe neza ku buryo bw'uko amagara yari amaze kutifata neza ibijyanye rero n'iterambere ibijyanye no kwiteza imbere ibijyanye no kurondera ibifasha umuryango cyangwa kwifasha ntibiba bigishobotse mbere mu byo twagiye turabona abantu banywa eh, bitaho cyane ibi bintu by'inzoga ziyayura umutwe usanga amaso eh, usanga barabyimbye barabyimbye amaguru barabyimbye inda usanga by'ukuri ingufu zabo zaraheze ugasanga ni iyo bigeze aho birirwa baryamye kuko nta ngufu baba bagifise rero murumva ko ari ingaruka mbi cyane ku buryo bw'uko agenda arata ibiro ku mwanya ku mwanya ku buryo bw'uko usanga ari ibintu biteye ikigongo cyane nicyo gituma rero eh, twese turakwiriye by'ukuri kubona ko ingaruka nitutagira icyo dukoze dutegerezwa kugira gute kudukorako nicyo gituma rero ari byiza ko abantu ari byiza ko bagira icyo bakoze murakoze cyane murakoze reka dusabe aba abi- abarindire kuri telefone batwihanganire gato ndababaze mwavuze mwavuze ko mwatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi iyo porogaramu haraheze rero imyaka cumi akarusho kamaze kuboneka cyane cyane muri ayo makomine mukoreramwo mipareke imaze gushika ko twovuga ko ari akanya
mbo icya mbere ni uko abakenyezi ubwabo muri ibyo bikorwa bakora ba- bara- barabiha amategeko barabiha amategeko bagahanura bagenzi babo bibaye ngombwa bakaba mu babishikana mu bagenzi intwaro n'umutekano bafise icyo bashobora gukora baku- eh, bisunze amategeko ibyo ni ibintu twebwe twishimira cyane cyane nko mu ntara ya gitega abakenyezi bakorera mu makomine ya gitega mutaho bugendana na giheta barabonye ko ari igikorwa gikomeye gushika aho bavuga bati reka tugire urugendo abantu bose babimenye abagenzi intwaro babimenye abanyagihugu babimenye ndetse n'abandi baze badufashe hanyuma barashikiriza amajambo batumiye abajejwe intwaro abaserukira intara n'abaserukira umutekano kandi baravuga bati ni ukuri twese dufashanye kugira ngo ibintu bihinduke nk'ubu rero ibyo twebwe turabyishimira kuba abakenyezi ubwabo babona ko ari ikibazo kibageramiye bagahaguruka bakagira icyo bashikirije hanyuma ku bijyanye no guhinduka naho n'abajejwe intwaro kubera biza biravugwa kenshi biraboneka ko by'ukuri ibyo bikorwa bariko barabihagurukira ariko ni igikorwa kitoroshe umuntu atovuga ati ku mwanya umwe eh, ku mwaka umwe ibintu bica bihinduka ariko kuko batera babandanya ibintu buhoro buhoro twibaza ko bizoca bihinduka ikindi nacyo eh, ntitwabashyize hamwe ngo duce duhera kuri ico oya Mhm.
hari ibindi bikorwa bakora eh, kugira ngo bibafashe kwiteza imbere hanyuma icyo gikorwa cyinjiremwo bamaze kubona ko ari ingorane ibahanamiye gutyo niho bagikora bagishyizemo ingufu zihambaye cyane nagira ndakubwire ko eh, muri ibi abakenyezi baratubwira ibintu bihanitse cyane baratubwira bati ni iby'ukuri ati urugo runywa ibi bintu biyayura umutwe hari ibintu byinshi biba bitagikorwa ati ndetse no kurangura amabanga y'ububatse nibyo bikorerwa muri izo ngo murumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane twibaza ko hamwe no kubona ko ari ikibazo n'ihinduka ri- riboneka turaryiteze ko rishobora kuboneka murakoze murakoze turumva yuko ingaruka zitari nke turafise undi munywanyi kuri telefone Eric mwiriwe Eric muratwumva mwiriwe yego ndabumva mwiriwe ego ego muri he mwifuza gushikiriza iki
yewe ndi mu ndi bujumbura mu burundi rero icyo ngomba gushikiriza kuri icyo ni uko abapfasoni bakwiye nye bonyene bakabona yuko iyo ngendo atariyo si n'abapfasoni gusa kuko witaye mu bintu biyayura umutwe nta kintu na kimwe ushobora kwinjiza mu rugo ntubu ugikora nta mwanya wo gukora muronka ntacu mukigira cyane cyane rero nk'iyo rero bibaye mu rugo ku mupfasoni ariwe yitwa yuko yari asigaye ariwe yaraba urugo umwanya munini nta urugo ntiruba rukigenda neza ntacyo baba bagikora nta kiba kicinjira mu rugo rero icyo mbona ni nk'uko ni uko leta yofata ikagira amasansibirizasiyo cyane cyane bagahera no ku mitumba ku mitumba biba- no ku bajeje intwaro bato ba- bo hasi bagafatira baka- bakabuza cyane abantu badandaza ibyo bi- izo nzoga zitemewe n'amategeko izo- ibyo biyayuramutwe kugira ntibibandanye bigwira ni naho baba bariko barabituza bigahera hasi ku bajeje intwaro bo ku mitumba ku mitumba kuko bajya bara- baba bahaza aho biradandarizwa niko kuntu umuntu mbona bobituza hama ingo n'imiryango bikaronka amahoro
Ego umutumire ni Merance ntaho mpagaze Merance Eric arabajije ikibazo mbega hari ico muwamufashanya na leta mu gutuza iyo ngeso
mu by'ukuri murumva ko ibyo onye bisanzwe biri mu mu bikorwa leta usanga yariyemeje gu- kurengera abanyagihugu canke gutunganiriza abenegihugu Eh, twebwe nk'amashyirahamwe usanga ari uguterera ari uguterera kugira ngo abanyagihugu ubwabo babanze batahure erega hariho abantu gushika n'ino saha bakubwira bati ahubwo ni- ni ivy'ukwihereza ati none ko ata ata bindi bintu dufite twihereza ati ahubwo no kwihereza ibyo nyine rero icya mbere haraba amanama haraba amanama y'abajejwe intwaro eh, n'abandi bose hanyuma gutyo tugahanahana ibyiyumviro rero gukorana na leta byo ni ngombwa ikindi naco hari aho usanga n'abo babikora binyegeza ugasanga babikorera mu kinyegero ari ukuzinywa bazinywera mu kinyegero ari ukuzikora bakazikorera mu kinyegero gutyo rero twebwe usanga dufasha mu kwerekana ibyo bintu bakorera mu kinyegero kugira ngo abageza intwaro boroherwe mu gihe cyo kubigwanya no mu gihe cyo gukurikiza amategeko gukorana na leta rero ni ngombwa kuko zaba inyigisho dukorana na leta zaba uguhimiriza urumva ni ngombwa ariko mugabo urumva hageze gukurikiza amategeko abantu bagejwe gukurikiza amategeko ni abahagarariye amategeko nyene ni abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano
Ego murakoze turafise uwundi munywanyi kuri telefone inosa mwiriwe
Mwiriwe.
Ego murihe mwifuza gushikiriza iki
Eh, kindi ngaha muri kenya turashikiriza ikibazo cy'ibiyayuramutwe.
Ego
Eh, kumwe n'aba- eh, kumwe n'abakenyezi barakwiye kwikebuka hamwe hamwe barabifata bikwiye kandi n'abagabo kenshi eh, barabifata wumva barakwiye ku- kurwanya nk'abo bakora inzoga zitemewe n'amategeko kandi ziragwiriye hajya aba- abakenyezi bazifashe batemererwa no kuzifasha na cyane cyane na- n'urwaruka rw'ubu rurafata ibiyoramutwe birenze bakwiye kurwanya nk'abo bose babikora bakwiye kurwanya n'abo bose babikora kugira ngo bazituze kugira ibintu bigende ku murongo Eh, kenshi ikibazo cyane na benshi Ego numva usa n'uwariko arunganira umutumire turafise uwundi munywanyi kuri telefone Benjamin mwiriwe
neza mwiriwe Benjamin
ndi mwiriwe neza Ego mwiriwe mwiriwe murihe
ndi kigali mu rwanda Ego tubasabe mugire ico mushikirije canke ikibazo
Ah, icyo navuga ni uko mu by'ukuri ibiyobyabwenge bi- birangiza imiryango cyane iyo bigeze mu ba- bari n'abategarugori kuko nk'inaha iwacu tuvuga ko umugore ari mutima w'urugo mu by'ukuri iyo umugore yabaswe n'ibiyobyabwenge usanga umuryango wose wangirika kandi biragaragara cyane muri iyi minsi ko eh, niba hari ari uko bisigaye biboneka ku buryo bworoshye nibwira yuko uwo mutumirwa wari uri kuvuga bagakwiye kugira icyo bakora bakegera leta cyane bagakorana na leta ko niyo ifite ubushobozi bwo gukumira ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge naho ubundi uko bigera ari byinshi muri rubanda niko rwose imiryango yacu irushaho kwangirika nk'inaha mu rwanda usanga abana benshi bafite ababyeyi cyane abamama ba- bakoresha ibiyobyabwenge ari abankutu tuyoga inaha tuzwi nka suruduwiri na za kanyanga n'ibindi ndetse n'abakoresha urumogi usanga rwose ni abana babo aribo batiga usanga abana babo aribo bari babaye mayibobo ku muhanda ngira ngo hari n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango urengera abana bwagaragaje rwose ko abana benshi ku mihanda ikibazo atari ubukene gusa bwo mu miryango ahubwo binaterwa n'uko ababyeyi baba bakoresha ibiyobyabwenge abandi eh, bigatuma batabasha kubaka ingo zabo basanga hari ibibazo byinshi by'umutekano muke n'imibanire mibi mu miryango iturutse ku biyobyabwenge ibyo rero byose usanga n'ubundi biza bigatuma abana baza bakandagara ni ikibazo rwose ku muryango ngira ngo nicyo nashyikiriza murakoze cyane urakoze mberanse ntaho mpagaze uwo munywanyi ari mu rwanda hari icyo wamushyigikira ko canke uwo Yego.
gira icyo bivuze ko
ego ndumva by'ukuri bose ko ikibazo barabona ko ari ingorane mugabo kandi ikindi kintu tudakwiye kwibagira ni uko ibintu birimwo eh, birimwo inyungu birimwo eh, ibintu bijyanye n'amafaranga iyo rero ibintu bi- birimo amahera si ki- si ibintu byoroha kurwanya usanga ari ibintu bigora cyane Eh, ya- yavuze ati ni byiza ko tu- tu- dukorana n'abajeje intwaro tukagira icyo dusabye ibi eh, ibi ni ngombwa aho hose turi ko dutanga ibiganiro urumva harimo no no kugira icyo tuvuze ariko icyo nshaka kuvuga ni iki abantu ni babone ko biriko bitujyana ahantu hakomeye ahantu ho- ha- hatuma ingo zisambuka hatuma imiryango isambuka gutyo uwo ari we wese agira icyo aterereye hanyuma rero abagezwe intwaro nabo gutyo rero duheze tubashyigikire ndibaza nabone barakora ibyo bashoboye muga tubashyigikiye ibintu bizorushirizaho kumbure eh, gutanga umwimbu canke kugabanuka koko ikindi naco twongere twigishe abantu imico kuko abantu barataye imico nicyo gituma bisuka muri ibi bintu by'ibiyobyabwenge hanyuma twongere kandi twerekane amabi birahimbaye ko umuntu agatahura amabi ibi bintu bitera hanyuma akabireka wenyine bimuvuye ko gusumba washaka hakoze amategeko urumva rero ko ibikeneye gukorwa ni ibintu byinshi cyane kandi bigakorerwa henshi hatandukanye kugira ngo hashobore kugira igihindutse ariko vuga ni ahantu hambere byohera ni ku bakenyezi ni ku bakenyezi kuko izi ngaruka zose ziza byaba ibinyoye umugabo byaba ibinyoye umugore ingaruka zigwa kuri wa mukenyezi urumva rero ko aribo bakwiye kurya imbere kuko ingaruka zigaruka kuri bo gusumba abandi burya abana babuze ibyo bafungura umukenyezi niwe agira eh, ikibabagwe niwe abura uko abyifatamo nicyo gituma rero twebwe tuvuga tuti "Du- duhereye ku bakenyezi twoshobora gushika kuri byinshi gusumba ku buryo bw'uko twibaza ko ibyo hinduka byaba byiza gusumba duciye ahandi hantu
ego eh, umutumire ni meranse ntaho mpagaze ikiganiro ni muri sanga ikiganiro turi ko turaca hirya no hino ingorane ziterwa no kunywa ibiyayuramutwe cyangwa ibiyobyabwenge ku bakenyezi ingorane zijyanye n'iterambere ndetse n'ingorane zijyanye n'ingo basanzwe babamo Eh, meranse ntaho mpagaze tuvuze ibiyawuramutwe eh, benshi baca berekeza mu bisagara bikuru bikuru nk'uko tw- mm, i Burundi twavuga i Bujumbura mu Rwanda tukavuga nk'i Kigali ariko mu bikorwa mukora turumva yuko umenga mwashyize ingufu cyane mu ntara zo hagati mu gihugu mu bisagara bikuru bikuru hari icyo mukorerayo
mu by'ukuri twebwe twashyize ingufu hagati mu gihugu kubera mm, kandi iyo tuvuze ibiyayuramutwe abantu benshi babona za mogi bya bintu byo ku rwego rwo hejuru mugabo aha hagati mu cya- mu gihugu hari hizi inzoga za kanyanga zitemewe n'amategeko hariho ubwoko bwinshi bwazo bazita amazina menshi bivana n'intara nabyo nibyo bintu tubona biriko bironona cyane eh, mu bene gihugu kuko bishikira mu bantu basanzwe bari ngaho nyene mu kibano hanyuma abo bantu bari ngaho mu kibano akaba aribo babyihereza bigakorerwa ngaho nyene hanyuma bigata byonona aho nyene mu kibano nico gituma twe twahisemwo gukorera cyane canke kuvuga cyane kuri ibi bintu biri hagati mu gihugu biri hariya ku- ku ducimbiri biri hariya eh, ku- mu dutumba hariya ku mwonga ahantu henshi usanga bazinywera ku mu- mu- ku mwonga ku mugazo kugira ngo birya bimeze nk'ibinyegeye bidakunda kuvugwa cyane nabyo aribyo biriko bironona turabe yuko eh, abantu bomenya ko hari ico biriko bironona ko biriko bira- birasambura gutyo rero n'ababijejwe kubirwanya bashyira ingufu mu mpande zose bashyira ingufu mu bisagara kuko buriya ibintu bikorerwa mu bisagara biranyaruka kumenyekana kubera mu bisagara ni ahantu hegereye amategeko ni ahantu ibintu byose byoroshe ko bimenyekana ariko ibintu biri hariya ku mutumba hari aho abantu ba- babibona bakirekera bakabona ko ari ibisanzwe ariko biriko bironona by'ukuri nicyo gituma rero twe twahisemo gukorera cyane kuri ibi bintu bibera hagati mu gihugu
murakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga turafise jean marie ku murongo wa telefone jean marie mwiriwe
mwiriwe neza muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
oh jende mu gisagara ca bujumbura nyene yego
oh niko numva ikiganiro ndiko ariko ndiko ndibaza kuri ibintu vy'ibiyayuramutwe
Turabu- turabumva turabumva bandanye
bona ariko ndibaza igituma ni kubera iki none abantu b'abakenyezi nabo bazinjiyemo kandi umenga mu minsi yahera ni ibintu twaronderera ku bagabo burya ba bantu baba bariko barikurikirana ntibari bakwiye kuraba n'izo mpamvu ziba zituma bazinjiramo na zonyene ahubwo umuntu abanza nazo akabisha ikibazo akagikura mu nzira nimba ari bishoboka kubera rimwe na rimwe kera ibyaburamutse by'amutwe babironderera ku bagabo bakabirondera ku bantu b'umusore mu bw'ububunye nta muri kariya kaburimbo usanga hari nk'abakobwa usanga harimo inkumi usanga hari nk'abamama icyo ni ikibazo njyewe ntumva neza iyo cyaje kiva ahubwo baba bakwiye kureba na shone ikibituma nabo ba- nacyo bahagihagurukira hanyuma nkibaza n'akabazo ni kubera iki none bagiye guhera hagati mu misozi mugabo mu kibuga cya buzima nabo bakareba kandi ariho biri tubavuga ati niho bifite imizi kuko n'ababidugana ruguru bagiye nywera ruguru bagenda bane babirabira mu bisagara hagati nako n'akabazo ngenda mubaze kumugacyerekeye bo iwabo hama muce mujye kumutubwira nk'umuntu yamaze kubyinjiramo kugira bihebe ikintu bamufasha kugira ngo ashobore kubivamo ni igiki atari ibi by'amategeko nk'ubyishakiye mugabo bikanga ko bivamo abishaka mugabo bikanga ko bivamo babiheba ubu nawe ushobora gufasha gute muce muduha mukoze muduhe inyishu Ego si jewe n'umutumire wacu Merance ntaho mpagaze ajejwe imigambi y'imigwi yo kwiteza imbere y'abakenyezi mwishirahamwe Mipareke Leo- hama kandi kabazo ego ego
nagomba amaze noneho ho je numvise ibyo biramutse kenshi umuntu aca yumva ibivy'imogi ibivy'inzoga ibintu vy'amadroge nyene bi- bizwi none kumenga n'ibintu vy'ibibazo umuntu ashobora kugira nk'amasese navyo tushobora kubishira mu mugwi vy'ibiyayuramutwe naho nyene wosubira ko naho ni mu rumengo umuntu ashobora gutakaza umutwe ko umuntu avuze ngo yayabise umutwe sinumva neza ko biba vyatumwe n'ibimogimogi gusa
ego reka duhe akanya Merance ntaho mpagaze Merance ngo ni kuki ah, u- ivyo biyaruramutwe vyatandukiriye abagore kandi twari dusanzwe tuzi yuko vyari bikunda kunyobwa n'abagabo canke urwaruka
Mm, murakoze cyane burya eh, ibi bihe igihugu cacu cagiye kiracamwo kuva za mirongo icyenda na gatatu kubandanya bya- byarahinduye ibintu bitari bike mu mitwe y'abantu byarahinduye ibintu bitari bike ku buryo bw'uko bamwe babyisukamwo kubera ibibazo byinshi usanga abantu ba- baragiye barahura nabyo hanyuma ugasanga kumbure ntibarose ntibaronga uburyo bw'inyerezo yotora inyishu mugabo ugaca- bagaca biyumvira inyishu ya hafi bagasanga umenga banyoye ibyo biyayiramutwe banyoye izo nzoga zitemewe n'amategeko ukamenga baravyiyobagiye- bariyobagije ibibazo bafise ukamenga birabibagije eh, utubazo bagiye barahura bimwe bimwe biravaho ibindi abantu babikora babihigamwo uburyo uburyo bw'amafaranga bakabona bati ibi bintu biravamwo amahera bagaca rero babikora babihigamwo ayo mahera ibindi nabyo mu burundi burya ni uko nyira batarabibona abarundi n'abantu bigana cyane ni ukuvuga babonye umuntu aka ariko aranywa ibi nawe byo ashaka kunywa ngo yumvirize gutyo muri uko kwigana ugasanga babimenyerereyemwo hanyuma ugasanga bamaze kubishyikamo mu buryo bw'uko bisigara bibagora kubivamwo nicyo gituma rero eh, ibi bintu abantu babandanya babikora yabajije ati kubera iki none mwebwe mwahereye eh, mu misozi mukabura guhera mu gisagara kandi benshi babikura mu bisagara Si- sinibaza ko benshi ba yego nabone birapfayo sinobiharira kuko murabona ko iki gihugu cacu abantu benshi barahungiye mu bihugu bitandukanye kandi buriya ah, kurya abantu iyo aho baronye hariho ibintu babona hari ahashika ati nobishikana ahaa hariho ibintu byohinduka ivyo byose ugasanga byarazananye ngaho abantu rero bagumye bibaza ko eh, bakore- boguma bakorera mu bisagara bakorera mu bisagara bashobora kugira hari aho ba- ba- barabisha amaso aho bagasanga baribagiye hariya ku mitumba kandi naho ibintu umuntu abirabishije amaso abona biriko bira- birafata intambwe itari nziza nicyo gituma rero twe twavuze tuti reka twe duhera aha." kumbure hariho abandi bariko bara- barakorera ahandi gutyo twese hose bivugwe hose bi- bishyikirizwe turabe ko hariho icyohinduka hanyuma yavuze ati mbega umuntu yamaze kubinywa birashoboka ko abiheba Ego cyane cyane ico mipareke ico mipareke ikora mu gihe ibonye umuntu nk'uyo yasinzikajwe uwo mukenyezi yasinzikajwe n'iyo ngeso mu- mu- mumufasha gute
Eh, twebwe muri ibyo bikorwa by'imizi yo kwiteza imbere abantu nk'abo baragenda bararonka inyigisho inyigisho zijyanye n'amabi y'ibyo biyayuramutwe gutyo hariho bake bake cyane bashobora guhindura ugasanga babivuyemo hanyuma hariho n'abandi bikangura basanga amagara yabo ageze kure bagiye nko kwa muganga bakababwira bati "Mwe- wewe ibi bintu ni ingorane gutyo ugasanga uwo arahindutse ni pareke rero nta kindi ishobora gukora atari inyigisho atari guhimiriza kuko icyo nicyo gikorwa cya mbere twebwe dushyira imbere guhimiriza n'inyigisho twerekana amabi y'ibyo biyayuramutwe ikindi gikorwa kigira kabiri ni uko dukoranya abantu ba- bashobora kugira icyo baherereye muri ibyo kugira ngo turabe icyo hinduka ni ukuvuga nimba ari inzego zijejwe umutekano nimba ari abajejwe intwaro bagahanahana ibyiyumviro kugira ngo hajyeho uburyo bwiza bwo gukora eh, igikorwa gishobora kugira gute ku- guhindura cyangwa kugabanura ibyo biyayuramutwe kuko bitareke nta- nta nta kindi yo- yorenza ngaho mu bisanzwe n'icyo ishobora gukora murakoze reka duha akanya terance nawe terance mwiriwe Te- terance mwiriwe terance mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ego muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
duhagaze mu rutana amajyayo igiharo dushaka kubaza utubazo nka tubiri twongera dushikira twongera tuvuga ibiri- ibiba kubera kubore inzoga ziboreza
ego munyarutse
aha akabazo ka mbere ndamubaza mhm
ndiba- ndibaza bimwe bimwe barabifashe ko barabibwira ko amategeko abigenga mbega iki- itegeko ry'umugore aborerwa bigatuma urugo rwe ruca rusambuka rwongera rukamererwa nabi ugasanga n'abana babuze ingene baregwa kubwo kuboregwa bo bariko babifata mwiki bariko babikora gute mu kwerekeye mu gihugu itegeko itegeko itegeko ntidutahuye neza mu tubabare ntidutahuye neza itegeko ugombye kuvuga ni iryahe
nshatse kuvuga ati ati bo bo bafashe ba- baragiye barapanga ibintu n'ibintu ariko mbe umuntu aboregwa umuntu w'umukenyezi aboregwa ugasanga umuryango wiwe uri kurononekara ku bwa za nzoga ugasanga no mu rugo urugo rwe ntarwitaho atahabwije ugasanga atamuhira nka saa tatu ni ibitutsi gusa amajambo mabi mabi bo bariko babifa bariko barabyiga gute kugira ngo bashobore kubikura muri zo ngo gute
ego ico ni ca mbere
aha cya kabiri nitegereje mu bo natembereye inzoga ni- twobona yuko bo- bo bariko babigenza gute kugira ngo bashobore guha umuntu imyaka yofa yoshobora kuja mu biboreza kugira ngo ba bantu bato bave mu bintu biboreza babone yuko ari ibintu bibi babivemwo bariko babigenza gute
ego urarangije
Ah, icya gatatu boshimika neza rwose kugira ngo ibiyarura- ibiyayuramutwe ku byerekeye itabi hamwe n'igongo abakenyezi bakagerageza uburyo bwose nyine bokwigisha mu ngo kugira ngo bareke kuzinywa murakoze ego merase ntaho mpagaze mu tugasabe mu mwishure
arakoze cyane Eh, mu by'ukuri sinibaza ko hashobora kuba itegeko riraba umugwi w'abantu umwe ngo riraba abakenyezi baboregwa ariko niyo ryohajya ni- sini- nta kintu kinini ryohindura abantu ni twese hamwe nitwigishe twese hamwe nitusigure abantu batahure amabi y'izi ibi bintu biyayura umutwe gutyo n'abo bakenyezi barimwo baheze bagire gute baheze eh, babigwanye ka- ba- ba- abandi babihebe ababinywa babihebe hanyuma abantu babe abapfasoni koko ariko kwiyumvira yuko umuntu yoraba umukenyezi gusa yaborewe hanyuma ngo amuhani aba- habe amategeko yo kubihana n'ababijejwe nibaza nibaza ko atari ikintu coroshe ariko abantu ntibasubire kuri ya mico myiza imico y'abapfasoni hariho ibindi binyobwa byiza byiza abantu bashobora kunywa batisutse muri ibi bintu by'ibiyayubamutwe gutyo rero baba abantu bazima abantu bafise ubuzima yabajije ati mbega ibintu bibi twoba turi ko dukora iki kugira ngo abantu bakiri bato baba ntibabyisukemo bakiri bato cyangwa ababwiyemo nabo bashobore kubivamo ni hahandi nyene nibaza ko nguma ngaruka hahandi ni uko twotangura kwigisha rwose cyane cyane duhereye ku kuraba burya igituma ndababwira ko dukwiye guhera ku bakenyezi ikintu umubyeyi abwiye umwana ko ari kibi ni gake ni gake cyane umwana akirengako rero abakenyezi nibatahura ko kunywa ibiyayuramutwe ari bibi bizotuma babyihaniza n'abana babo gutyo rero usange turiko turagira gute turiko turabivamo mugabo tudashyize ingufu nyinshi ku babyeyi murumva ko ibintu bizaba bihejeje kugorana hanyuma ku bindi by'ukuri eh, igihambaye eh, twebwe turi nk'ishyirahamwe ishyirahamwe rero riraterera rirafasha ariko ibijyanye n'amategeko kuyashyiraho no kuyakurikiza ne- hari inzego zibijejwe arizo nzego za leta kuyashyira mu ngiro ni ukuvuga kuyubahiriza no kuyashyiraho hariho inzego zibijejwe aho rero eh, ni pareke riba ari ishyirahamwe rirasaba nk'abandi benegihugu rikerekana gutyo ababi- aba- ababijejwe bakabona ibikwiye hanyuma bagaheza bagashyiraho bakongera bakubahiriza amategeko aba ari mu gihugu urakoze rukundo rukundo muri kuri telefone muri he
murakoze byo nitwa rukundo nkaba ndi mu gihugu cya uganda ahitwa mubende
ego mubwire icyo mushikirije
icyo mvuga kuri kuri iyo kuri iyo nkuru kuri iyo ishu ah, n- ndabaza abo bagabo nangwa se iki ni igitekerezo mba kugira ngo babanze bazane uburinganire neza mu ngo kuko rimwe na rimwe usanga nyine aha ngaha iwacu mu bugande n'uye ah, genda umunyarwanda ariko ni bugande Mhm.
Ari nabo navukiye nzi kamere yaho babanze bazana ubure- uburinganire mu ngo cyane cyane abagore bakunze guhohoterwa n'abagabo umugabo akaza ku mugoroba yasinze agahohotera abana agahohotera umugore rero ibyo bintu bigahungabanya abagore n'abana muri rusange bikaba- bikabatera izo ngaruka nyine zo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se no kuba ibirara niko nabivuga so rero icyo mbabwira ni uko babanza bakarenganura abo bakenyezi n'abana bahohoterwa mu ngo bibatera ingaruka mbi ahandi murakoze nitwa rukundo moses hano i bugande mu ntara ya mubende ego reka twa- twakire na manirakiza abishyuriye rimwe manirakiza mwiriwe
Yiriwe.
ego tubasabe mwi- muri he muvuge n'icyo mugomba gushyikiriza
Okay, je ndi muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke muri Nyeshenza. Yaka nagomba mubanze nagomba mubanze mu ndamukitse umutumire.
ego nyarutsa
Eh, je akabazo nari mfise. Akabazo nari mfise ino mu- muri Mugina by'ukuri n'abantu ba mbere ngira ngo mu Burundi baba bagana inzoka z'ibitoki kandi ahantu ni ahantu hambere kandi banaboreka none uwo mutumire uko twumva ari hagati ajya hagati mu mu ntuze mu gihugu ariko akora iki kugira ngo nawe azoze gutemberera muri no komine ya mugina kugira ngo ahimirize abandi kubera bamwe bamwe barajya kuborerwa hamwe hamwe baka- bamwe bamwe bakibagirwa n'aho bataha baki- bakabita abambuzi ba- ingo ntibaza bagitaha inzoga zi- kandi bakazinywa cyane zikabayayura bigatuma benshi baca birukira abagore babiri cyangwa batatu uwo mutumira ariko akora iki kugira ngo nawe azodufashe bino muri muzina azoze ahimirize nk'uko ari ababyeyi ego icyo icyo kibazo icyo kibazo cyo kunyinjiza kugira ngo bamwe Eh.
bamwe bakigabanye ego ego kenshi eh, kenshi ziraduha inzoga ariko ziraduha amahera ariko ntabwo ari byiza kuzinywa kenshi barabivuga ego ego ego manirakiza yakumvise umutumire icyumviro cyawe yacyumvise ego icyumviro cyawe ya- yacyumvise mutubabarire turi ko dusa n'abasozera remeranse ntawe mpagaze rukundo na manirakiza mugerageze mubishure mu mwanya muto turi ko dusa n'abasozera
Eh, yavuze ati kurenganura abakenyezi n'abana mu ngo abo bakenyezi batari muri ibyo mu by'ukuri barabona amabi menshi barabona amabi menshi mugabo ikintu cya mbere ni uko bamenya mbega ava kuki nibamara kubona ava kuri ibyo niho nabone baza bategerezwa kugira icyo baterereye hanyuma rukundo nabavuze ati mbega mu cy'ibitoki mugina muzoza ryari ishyirahamwe rero burya ntiri ntawovuga ngo ntirishobora kuronga uburyo umwanya umwe rishobora gukorera mu gihugu cyose umwa- umwanya umwe mugabo intumbero yacu ni uko tugerageza tukavuga tuti abantu bose mu ntara zose mu makomine yose iryo himirizwa cyangwa izo nyigisho zohashika kugira ngo bagire icyo bahinduye mu kibano iwabo
urakoze meranse akajambo ka nyuma wabwira abanywanyi mu masegonda makeya
Ego ni ukuri nagomba gusaba abantu bose batwumva baba abantu bari mu mashyirahamwe atandukanye baba abantu bakora ibikorwa bitandukanye ko twese twahagurukira ibi bintu biyayura umutwe Eh, ikindi no- nogereka ko hari umuntu yavuze ngo inzoga z'ibitoki banyumve neza sinavuze inzoga z'ibitoki navuze ibiyayuramutwe gutyo kugira twubake igihugu cyacu twubake ikibano cyacu hama dushobore kujya mu iterambere dufite abantu bazima mu by'ukuri batisutse mu rupfu batisutse mu biyayuramutwe nicyo nosaba abatwumva bose urakoze, ko ura- bodushyigikira murakoze urakoze meranse ntawe mpagaze aha niho dusozereye ikiganiro muri isanga cyo kuri wa gatanu mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro ibiganiro bica ku ijwi ry'Amerika birabandanya